iyi ni radiyo ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na frederic nkundikije turabaramukize ikaze mwese kuri radiyo yanyu mu kanya ni ikiganiro muri isanga turagaruka ku ndwara zo mu mutwe n'imivurire yazo mbere yaho ariko n'amakuru avunaguye ku burundi mugezwaho na mugenzi wanjye frederic nkundikije
urakoze jeni mwiriwe neza nshuti mwese mutiramanye ni radiyo ijwi ry'amerika inshamake yamwe mu makuru avugwa mu burundi inama nshingamateka y'uburundi uyu munsi kuwa gatatu igenekezo rya cumi na kabiri ry'ukwezi kw'icumi yemeje ko uburundi buvuye mu masezerano i roma hashiraho sentare mpuzamakungu mpanabyaha abashingamateka mirongo icenda na bane ku ijana na cumi bari bitavye ibikorwa vy'uyu munsi nibo bemeje integuro y'iteko rituma uburundi buva muri iyo sentare mpuzamakungu mugenzi wacu evariste nziko wanyanka yakurikiranye iyi nkuru evariste imvonyamukuru zo kuva muri iyo sentare zashikirijwe n'izihe
imari zashikirijwe n'uko nk'abashingamateka bo mu mwizero mu runani rw'amwizero y'abarundi rongowe na gatongwasa cyo kimwe n'abigenga bashikirije amakenga menshi cyane harimo yuko burundi bivuye muri rya sentare mpuzamakungu bushobora gusotorwa n'ikindi gihugu hakabura gitabara aho umushikiranganji laurentine kanyana w'ubutungane yishyuriye yuko igihugu naho kiba cavuye muri rya masezerano ya roma ashiraho rya sentare mpuzamakungu mpanabyaha icyo gihugu gishobora guca ku muryango w'ibihugu byo ku isi onu gutyo rero onu ikaba ariyo ishiza gutabara icyo gihugu ayandi makenga yashikirijwe n'uko bashikirije ko hari hagize iminsi yaba ubwicanyi ubwicanyi mu gihugu none ubunye bushobora kongerekana kuko iyo sentare atagisure kizoba kigihari cy'iyo sentare mpuzamakungu aho hose rero umushikiranganji w'ubutungane yishyuye abashinga amateka y'uko kuva muri iyo sentare mpuzamakungu atana kimwe biza byonoza atana kimwe biza bihombya igihugu abashinga amateka rero bahavuye bemeza iyo nteguro y'itegeko riho uburenganzira uburundi kuva muri ayo masezerano y'iroma ashyiraho sentare mpuzamakungu ni ukuvuga ko ryemejwe n'abashinga amateka mirongo icyenda na bane ku ijana na cumi bari bitabye babiri ntibaritoye cumi na bane nabo ntacyo barivuze ko evariste kugira ngo abashingamateka bemeze iryo tegeko nuko iyo nteguro y'iryo tegeko nuko hari insiguro canke imvo zikomeye urundi bwoba bwashikirije izo mvo nizeye
izo mvu bavuga yuko na cyane cyane ryashyikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane yavuze yuko irya sentare mpuzamakungu abayikoreramwo bahohotera cyane cyane amaleta y'ibihugu bikenye byo muri afurika ngo nta kintu na kimwe gitomo ikora kandi yuko irya sentare ikorera ku bihuha ikorera ku ruhande rumwe aho umushikiranganji w'ubutungane yashikirije yuko bamwe mu bahunze bitwariye igihugu muri iyo sentare mpuzamakungu aribo basize igihugu mu kanya mu kanya gatoya evariste ingingo igiye gukurikira n'iyihe intambwe igiye gukurikizwa n'iyihe iryo tegeko rizotangura gushwa mu ngiro ryari
intambwe ikurikira umuntu ariko araraba ingene byifashe ni uko rica rija mu nama nkenguzamateka inama nkenguzamateka nayo umuntu atihenze ntizohabereka kuryemeza ntarazi ingene ryemejwe uno munsi ni ukuvuga iyo ni intambwe ya kabiri intambwe ya gatatu naho ni uko umukuru w'igihugu azoca aritera ku gikumu hanyuma rikirija mu ngiro egome evariste urakoze mu kanya turagutera akamo uduhe inkuru yuzuye kuri iyo nkuru ihambaye cyane rwose yo kuva mu ishyirahamwe ka muri sentare mpanabyaha mpuzamakungu ayandi makuru avugwa mu burundi muri iki gihe ni uko hari inkoho amajana abiri n'icyenda amagrenade amajana abiri na mirongo umunani hamwe n'ibindi bisasu bicira umuriro byafashwe n'igipolisi cy'uburundi muri amezi atatu aheze ivyo biri mu cegeranyo cashizwa habona n'ubushikiranganji bw'umutekano mu Burundi turi kumwe na mugenzi wacu Fidelite Ishatse yakurikiranye inkuru Fidelite ivyo bigwanisho byafatanywe bande
ibigwanisho byafashwe Frederic haciye amezi atatu aheze ndetse byashyikirijwe igihe bariko baravuga mu bushikiranganji bw'umutekano ibyaranguwe aho bavuze yuko hari n'ibindi bisasu nk'ibyo bita barokete hamwe n'andi masasu yatowe atari make urakoze fidelite nawe turagutera akamo mu masaha ari imbere urakoze
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda barakoze bagenzi bacu frederic nkudikije hevariste nziko banyanka na fidelite ishatse kuri ayo makuru ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku buzima bwo mu mutwe n'imivurire y'indwara zifata mu mutwe ikaze mwese rero mu kiganiro muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga kuri uyu wa mbere tariki icumi ukwezi kwa cumi isi yose yazirikanye abafite uburwayi bwo mu mutwe ibi byabaye minisiteri y'ubuzima y'u rwanda ifatanije n'inzego z'umutekano bitangaje ko bigiye gutangira gahunda yo gushaka abarwayi bo mu mutwe baba ahantu aho ariho hose hirya no hino mu misozi bakajyanwa kwa muganga minisiteri y'ubuzima yatangije ukwezi ko kwita ku buzima bwo mu mutwe mu rwanda abarwayi bo mu mutwe babarirwa kuri rimwe ku ijana ariko hari abandi makumyabiri na batandatu ku ijana bagaragaza uburwayi bwo mu mutwe cyane cyane abafite ihungabana nk'uko bitangazwa na minisiteri y'ubuzima mu rwanda ku birebana n'uburundi umunsi mpuzamahanga wahariwe abarwaye indwara zo mu mutwe wageze mu gihe ikigo gishinzwe kwakira no kuvura abarwayi bo mu mutwe gifite ingorane zo kubona imiti bitewe n'uko abayirangura hanze y'igihugu basigaye bazana imiti mike cyane imiryango ikennye ifite abarwaye indwara zo mu mutwe isaba leta kongera amafaranga irihira abari mu bitaro kuko ibona ko imiti ihenze izimbye mu burundi cyakora nanone abantu bafite uburwayi bwo mu butwe byagaragaye ko batihutira kujya kwa muganga ahubwo bakerekeza kwa rumenyi aho mu kinyarwanda bita magendu ndetse no mu babasengera uh, bakazajya kwa muganga baranegekaye mbega ubundi indwara zo mu mutwe zivurirwa kwa rumenyi cyangwa mu byumba by'amasengesho ni izihe ngaruka se zituruka ku kwivuza kuri ubwo buryo haba ku murwayi cyangwa se ku muryango we ibi ni byo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro muri isanga umutumirwa wacu ni frere hippolyte manirakiza ni umuyobozi w'ikigo kivura indwara zo mu mutwe aho batazira kwa rojanti frere hippolyte ndabashimiye cyane kuduha umwanya kugira ngo tuganire bahaye ikaze ku ijwi ry'amerika
nagenda bashimiye murakoze cyane kuba mwantumiye ye nagira ngo rero mutubwire mbere na mbere indwara zo mu mutwe ziravurwa zigakira
Eh, urakoze aba- abahinga bavuga yuko indwara zo mu mutwe si zose zivurwa ziga- zigakira hariho izivurwa zigakira n'izindi zidakira bivana n'ingene n'igihe umuntu yatanguye kuzivuriza cyangwa n'icyaziteye rero ah, nk'aha mu kigo habita kwa rojanti abo twakira turabona yuko benshi ah, ari aba- ari abarwaye izo ndwara zimaze kuba indwara zidakira ni ukuvuga yuko ba- bafata umuti ubuzima bwose ariko rero hariho n'abandi bakeyi bashobora kuvura bakavurwa neza bagakira bagasubira mu buzima busanzwe atana imiti bakeneye ko bazoza barafata urumva rero yuko bari bari mu migwi ibiri ariko umugwi uri mu benshi ni uwo mugwi wi- w'abarwaye indwara zo mu mutwe zidakira baba- bategereza kubandanya bafata umuti ubuzima bwose Mhm. hari bamwe mu bavuriwe muri icyo kigo cyo kwa rojanti nk'uko mubivuze bivugira ko nabo ubwabo bakize cyangwa se bafashe mitende reka twumve uko babyivugira
jewe nitwa niharimbere shaha ndi kwa rojante barahamenyereye mu ndamaze amezi atatu n'iminsi itanu baranyitayeho neza baramfasha mu kumpa imiti naje mfise ishavu ryinshi mu muryango ngomba kurwana n'abavyeyi no kubatuka ndabaka ibintu vyinshi nabo atabo bikura aha abaganga bampanuye barampaye impanuro abapisikologe bose barampaye impanuro ntizosubira no kuri ubu- ubu ubu ishavu ryaraheze kandi ubu nzosubira mu muryango nk'umwana mwiza yahawe impanuro n'abaganga nk'uko bikwiye naje ngwaye cane ngo vyarashika nkashwana mu rugo nkakubita abantu n'ibitoke nari narabitemaguye ngo n'imodoka narati naratesera gutera imodoka ngo ndayibonye ariko ubu vyaraheze ndashima imana kuko nakize ndumva uko naje siko nkikimeze ubwenge ubu ndabufise nje ndahamaze igihe c'ukwezi jewe iyo mfashwe ndayerera sintinye ijoro ntangura kuvuga amajambo menshi ngatuka abantu n'aba- twoba twari abagenzi sintitubura ico dupfa tugasatukana ndeka kurara muhira ni nk'ibyo ubu natoye kamitende yaba rero ni bamwe mu bavurirwa mu kigo kwa rojanti Eh, nagira ngo mbagaruke rero frere ipolite barumenye bavura indwara zo mu mutwe
Eh, murakoze cyane icyo ni ikibazo kitoroshe kwishyura reka turabe mu migenzo y'ikirundi uko uko bimeze cyane uko abarundi biyumvira indwara zo mu mutwe Eh, mu benshi indwara zo mu mutwe mu burundi ntibarazitahura neza iyo arwaye biju- bivanye n'uko babona ngira umuntu yahindutse mu nyifato akagira ibyo abandi batakora agakora akagira ibita eh, ibyo abantu badategera bi- bitumvikana bitajanye ni- n'uko yategereza kubikora rero bigatuma biyumvira iyo ndwara iyo ari yo niho rero benshi baca batangura kwiyumvira ntibamenye iyo ndwara iyo- iyo- iyo bajya cyangwa iyo bava hama rero kubera mu novuga eh, mu kirundi kuva na kera ba- bavuga ngo indwara yo mu mutwe bakavuga yuko ngo benshi ngo ni ngo yatewe ngo nibi bavuga ko yarozwe canke naho ngo yagwaye ngo amashetani canke naho ngo yagize igicumuro imana yamuhanye n'ibindi n'ibindi n'ibindi byinshi bigatuma rero abantu batabona iyo ingene bo kwivuza niho rero benshi baca baja kuri ba ba rumenyi kuko bavuga bati eh, rumenyi ah, niwe aheza akamenyera ibingoye eh, nimba ari uwandoze akame- aka- akamenya uwamuroze nimba ari ibindi akamenya byose bakagenda ari kuri uwo rumenyi rumenyi aragoye no kumenya uwo ari we kuko benshi bamuvuga kwinshi- kwinshi hari witwa rumenyi hari abavuga ngo ni abapfumu ukayoberwa rero uwo uwo rumenyi eh, uwo ari we n'ingene agira mugabo benshi arabitubwira yuko bajayo bagiyeyo rero baragenda nk'uko rumenya abikora aka- agakoresha ubwe- uburyo buhinga bwiwe nimba ari umuti amuha akamuha ngo rimwe barababwira ati wewe warozwe na naka ugasanga umuntu arabyemeye hanyuma rimwe ukabona umenga avuyeho kubera umenga arabyemeye yatoye mitende niko batubwira nubwo benshi baza ngaha bavuga ati yaragiye naragiye yarandiriye k'amafaranga ubwa mbere asabye inkoko araduza asaba impene hanyuma asaba inka ati ndahava ndabibura noneho ndahava nda- ndaja muhira nyene nguwayi ndamujana kuko uburyo bwose bwari bwarampezeko ati rero niho natanguye kumva yuko kwa rujana ntihabaho canke ko umuntu ashobora kumujana ahandi igiteka canke ingozi bashobora kumuvura niho rero baca babazana mugabo uravye twebwe n'ukuri sinokubwira ngo jewe ndemera yuko rumenyi avura indwara yo mu mutwe indwara yo mu mutwe ivurwa n'abahinga ba- ba- bavyize bakoresha imiti cyangwa badakoresha imiti ariko jewe sinovuga yuko rumenyi avura indwara zo mu mutwe gushika ubu ntabyo nokwemera nta n'ibyo nemera kandi n'ivyo ntabyo nzokwigira nemera Mhm. bajya kwa rumenyi rero barangiza bakongera bakaza iwanyu kugira ngo noneho mubavurishe imiti none se abo basengera abantu muravuga ko hari ababa bavuga ko ari amashitani yateye abo bantu bakagira ibibazo byo mu mutwe abo basengera abarwayi bashobora gutuma bakira izo ndwara zo mu mutwe
navyo nyene nohava mbesha mvuze ngo barazi ngo barazivura ngo barasengera bagakira kuko jewe ntavyo ndabona nta muntu n'umwe arambwira yuko yagiye amaze kurwara indwara yo mu mutwe tuvuge neza agwaye indwara yo mu mutwe hamwe n'uwo nu- n'uwo mujana ku muhinga a- yokwemeza yuko indwara yo mu mutwe ayifise ngo hama agende bamusengere ngo ikire Je- ivyo ntabyo niyumvira ico niyumvira gusa ego hariho abashobora gufasha abantu bafise ingorane zishobora no gutuma amagara yawe yo mu mutwe asinzikara novuga ufite ingorane umuntu akamuhanura n'igisabisho ego naco kirakiza ku mutima nivyo kiraremura iyo umuntu afise ingorane Mhm.
mugabo iyo ngorane afise si indwara yo mu mutwe kuko indwara yo mu mutwe yamaze kuba indwara yo mu mutwe sinumva ingene uwo muntu yomusengera akaca akira kandi agwaye indwara yo mu mutwe atafashe umuti ntabyo numva ahubwo gusa ico niyumvira ariko arafata umuti gusenga si bibi gusenga biraremesha biratanga umwizero umwi- umuntu arizera iyo yasenze agapfa ati imana ntiyahebye mugabo biyumvikana yuko asenga ariko arafata umuti ariko siniyumvira yuko eh, uwo muntu yoba akiyakira kubera isenge amasengesho agwa ingwara yo mu mutwe Mhm.
ego hari abavuga bati uyu muntu agwa ingwara yo mu mutwe kubera amashetani jewe amashetani n'ukuri birangora kubyemera kuko yuko bigwaza mu mutwe Mm.
ibyo birangora nico gituma ntavuga yuko ngo umuntu ngo yazi- ngo ya- ngo yasengewe ngo ngo agwaye ingwara y'umutu ngo yacirakira ngera asengewe nimba ari afite akagorane bakamusengera mu umusengera aka- agakoresha ubuhinga kujya ku mupsikologa akoresha ubuhinga akamufasha Mm.
kwakira ibyo bi- iyo- iyo ngorane no gusenga kurimwo Mm.
ibyo sindabyanse mugabo yuko iyo ngwara icikira kubera amu igisabisho jewe ivyo ntabyo nemera na gatoya reka ngo bamusengera bakanamukubita cyane rwose ku buryo amashitani amushiramo
ego hariho abo abahora baza ngaha sinzi ngira barabibabwiye sinzi babibabwiye mu- ngira ngo nababo nyene na kuko numvise abarwayi baza barababwira inkuru ndamaze kubona benshi ngaha baca mu ma- mu mase- mu masengesho ndabona basengera bari bo kuko eh, murarabe neza n'abasengera bari bo Eh, gushika n'ubu hariho uwitwa ngo na- ngo arasenga uwundi ngo ariyita agase- agasenga ubu mu burundi rero habaye abasenga benshi n'ubusengero buto buto bwinshi ushobora kwiyumvira uti none uyu afise ingabirano yahe canke ntayafise yiziki kuko byose bijamwo ubuhinga rero hariho abo baza ngaha ba- bakatubwira ati jena nari nagiye gusenga ugasanga yaje yarakubise bavuga ngo bariko baramukuramo amashetani nawe ugasanga yarahiye sinzi ngo i- eh, ngo i- ibyo bashaka kugira bakuremo ibintu mu mubiri ngo amashetani ugasanga yaje umubiri wose ni nguma gusa canke yarakubiswe yarabyimbye cyangwa ukama- akamara iminsi ngo aryamye ahantu atarya akora ibi n'ibi n'ibi kugira ngo amashetani amuvemwo Mm.
ugasanga bamuzanye yarahindutse atakisa n'umuntu asa n'agakoko ko mw'ishamba urumva mvuze ngo mbaze- maze kubura ibimenyetso nk'ibyo nkaca mvuga ngo eh, ngo umuntu ngo baramusengera kiragwaye ingwara yo mu mutwe bihava bingora gusigura je ntabyo nemera ye frere polite imana irakiza niba barumenyi batavura indwara zo mu mutwe ababasengera ntibazivure nihe umuntu urwaye cyangwa se urwaje umurwayi wo mu mutwe yakwerekeza kugira ngo afashwe
aho umurwayi yo- yokweza kugira afashwe n'ibitaro bisanzwe bivura indwara zo mu mutwe biriho naho ari bikeya mugabo umuntu yogerageza naho mwabyo bita kwa rujanje hari ibitaro bizi- bizwi bivura indwara zo mu mutwe ntibivura indwara zo mu mutwe gusa noneho ni n'ibitaro bifasha n'abandi abantu bose bafite ingorane z'ubuzima zishobora gutuma amagara yabo yo mu mutwe ashobora guhungabana nicyo gituma hari ibisata bitandukanye ibisata by'abaganga ibisata by'abaforoma ibisata bya bamwe ba- bita abapsikologe mu gifaransa ibisata by'abaasista sosiyo igisata bita ergoterapi bakoresha ibikorwa mu kuvura igisata naco nyene bita pastorale kivura gikwirikije kuremesha abantu ku mu- ku mutima kubasengera naho nyine tura- turabikora nk'uko nabavuze mugabo si ukuvuga yuko aribo baca icyo gisabo icyo cyo kiba kiba kibatuma gusa baca bakira ni ukuvuga yuko ni kimwe badukoresha mu- muri rusangi kugira umurwayi wo mu mutwe ashobore eh, kuvurwa rero ukitura ngaha kwa rojanti niho Mhm.
nzi bavura Mhm.
bakitura igitega hariho ibitaro by'igitega bita centre de soins mentaux de gitega naho nyine baravura n'iri n'irindi vuriro rero hariya ku mubuga ingozi bita centre neuropsychiatrique de Mu- de ngozi ku mubuga ego hariho n'ahandi rero hariho ama association ah, afasha hariho nki- nk'ikigo numvise gishasha bita centre izere hariya kuri kuri avenue du large Mhm.
hariho n'abandi bapsikologe bafise amakabine yabo novuga hariho sakubu avurira muri kira muri bya bitaro kira hariya abo ni bondi ba- bashobora gufasha abantu kuko bakoresha ubuhinga bwo ntiba- nibaza ko badashobora guhenda abantu icyo kimunaniye yokubwira ati kirananiye genda ngaho kuko na twebwe ntidukora byose hariho uwo tubona eh, bariko baravu- ariko aravurwa tukabona dukeneye uwundi yomufasha nimba akarorero azo a- ari uw'igitega tukavuga tuti we ntuzoba- ntuzobandanya uza ngaho igitega Mhm.
uragenda ubananiza imiti hariya eh, igitega uva igitega canke uw'ingozi urabandaniza hari ingozi Mm.
n'abandi tuvuga tuti nimba iwawe hariho umupsikologa ashobora kuza aragufasha uragenda aza aragufasha umuhe eh, umubwire uko wagwaye hama mwigururiye kugira agufashe mugabo ntawe ubu mu- aho tugeze nobwira ngo naza araja ku bapfumu canke ngo aje mu masha muri ya ma- muri ya masengesho muri za biba vy'amasengesho kuko twarabonye yuko aho gukiza ahubwo bironona Mm.
urumva rero yuko ego ni hakeyi cane mugo hariko haraza buke buke ego hariho n'ahandi mvuze ntavuze hariya mu rutana ubu hariho amaklinike mobile ku kwezi ku kwezi ubu abaganga barajayo biravuga ku maradiyo n'ubu kuva ku itariki cumi na zine gushika ku itariki mirongo ibiri n'imwe niyo ibikorwa bizoba biriko birabera n'umunsi mpuzamakungu hari indwara zo mu mutwe uzobera mu rutana Mhm.
ahantu bita igihofi ku bitaro ibyo bikorwa ariko birarangurirwamwo ni ukuvuga yuko bogerageza abaf- abafise indwara zo mu mutwe canke imiryango kugira baza ahari ayo mavuriro Mhm.
ashobora kubafasha kugira ntibaduragirike baza gu- baza kurura amafaranga mu bintazi kandi badashobora eh, kuvurwa ngo bakire Nge, muri make mbere y'uko twakira abakunzi b'ijwi rya amerika kuri telefone mu- umurwayi umuntu urwaje umurwayi wo mu mutwe yamufasha ate
kumufasha umurwayi wo mu mutwe nibaza yuko biroroshe icya mbere ni ukumutamukira imanza ngo yoba yarwaye gutya kuko ntabyo kuko nta buhinga umuntu abifitiye ngo avuge ngo jewe ngwaye gutya Oya ngo- ngo yarwaye ngo kubera iki ni ukumutahura umuntu agatahura akumva yuko umuntu wese ashaka kurwara indwara yo mu mutwe na jewe ahandi ko ndavuga ngaha urashobora kumva uzi narwaye indwara yo mu mutwe ugatangara umuntu akuze akiri muto yize atize atunze akenye arashobora kurwara indwara yo mu mutwe rero tubyumvise gutyo umuntu arwaye tukamwubaha tukamwubahiriza ntitumukubite ngo tumwite umusazi ahubwo tukamutahura tukagerageza ahubwo kumuba hafi ego rimwe rimwe biragoye kuko ushobora gusanga arwana nubwo arwana si ukuvuga yuko umuntu atomufasha wopfa umurondera umuntu agufasha kugira umujyane kwa muganga Mhm.
aho bashobora kumu- kum- kumufasha Mm.
kumutahura rero ni byiza biramufasha kumutahura kuko umu- wumvise uko benshi bavuga ati ubu narakize naronona ibintu barantahura ubu ndameze neza ubu ndabona yuko ndi umuntu yasubiye kugira iteka babivuze muri ba bandi bahejeje gutanga bavuga temonyage y'ibyo ba- y'ibyo babayemo Mm.
rero umuntu agoye mu mutwe icya mbere no kumutahura no kumwubaha kumutahura ntumukira imanza ngo mutsazi canke ibitutsi bimwe dukunda kubatuka tukabiheba ahubwo tukaja mu nzira yo kurondera hirya no hino aho bavurira kugira tumujane bamufashe icyo nico cya mbere ikindi ni ukububaha ntitu nk'uko umuntu abivuze niyo akize akagaruka iwacu ahubwo tukamwereka yuko ari uw'iwacu eh, ata- atari igicibwa nimba ari usubira ku mirimo yahora akora tukayimuha akayikora ntitujye tumwima imiri ibyo akora ngo ni ukubera ngo yaru- ngo yagwaye kuko ucumenga naho nyine igicibwa nta kintu agishobora mugabo ivyo bikavana rero ingene umuganga yagiye arabibwira abamugwaje ingene bazoza baramufasha n'ingene azofata imiti amaze gusohoka ibitaro n'ingene rero umuryango muba hafi kuko murazi yuko iyo umuntu arwaye mugenzi w'ikirundi aragwazwa bakamushigikira bakamuramutsa akumva yuko afise abiwe canke abagenzi bari iruhande yiwe ivyo bigatuma rero agira umwizero yuko azokira ivyo biranashobora no gutuma akira vuba iyo abonye abiwe bari iruhande yiwe kandi bamwumva bamutahura bamufasha ivyo rero bica bimufasha kwi- kwiyumva yuko ah, agifise agateka mu muryango no mu- no mu- no- novuga no mu no mubano mu baturanyi Ye, reka twumve uko bamwe bavuga mu Ru- ba- mu rwanda bamwe bafata abarwayi bo mu mutwe
abenshi ntabwo baba bazi ku- uburyo babatwara ubundi akenshi babita ko ari abasazi cyangwa ibigoryi ariko burya ntabwo bari byo E, ibona ugiye kugaburira umuntu wawe wabyaye ukamushyira ku isahane wenda imbwa iriraho ni urugero ku- mbese kumutesha agaciro icyo gihe we nta ntabwo uba ufite ubu- nta bumenyi uba ufite n'aha mu cyaro hariho n'umushyira ahantu wenda akubaka inzu wenda azajya ashyiramo inkoko akagenda akamushyiramo mu gikari ku buryo no kugira ngo uzajye ujya kumusura uvuga uti hano hari umuntu urwaye mu- uburwayi bwo mu mutwe bamukwereka bibi ikibazo ugasanga ntakaraba amavunja amaga ugasanga ni icyo kintu kimuriho rwose
mwiyumviye rero uko bamwe bafata abarwayi bo mu mutwe nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone hanyuma namwe aho muri hose mutubwire uko mubona iki kibazo cy'indwara zo mu mutwe aho muri n'uburyo ha- imiryango ibyifatamo cyangwa se abarwayi bo mu mutwe uko bafashwe twakire mbere na mbere emile emile uranyumva
yego cyane ndabumva Eh, igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo waba ufitiye frere ipolite
rero murakoze kumpa ijambo manje kubaramutsa ndamutsa n'uwo mutumire wanyu arabumva Nago- nagomba mpere ku ntererano y'ibintu bijyanye n'indwara zo mu mutwe ku bisanzwe indwara zo mu mutwe zirakunze gufata abantu benshi ariko muri sosiyete y'u Burundi ntibazi- ntibazakira kumwe ikibazo gihari bazakira mu buryo butandukanye kumbure kubera ubumenyi buke bwo kuri zo Eh, nagomba ngire ko nsaba nk'umutumire ndamwibariza n'akabazo nta buryo botegekanya bwo kugira aba- eh, baforoma abajene basansibirize bo- bigisha ibintu bijyanye n'indwara zo mu mutwe mu mu mihana kuko biramaze kugaragara yuko muri sosiyete buhundeze eh, mu- mu kibano mu burundi indwara zo mu mutwe bazakira ukundi hari uwifata akagaragaza agasigura ngo bafashwe n'abaganza ngo yafashwe n'ibihume ibintu bene ibyo ariko iyo ugiye kubiraba ugasanga bamwe bamwe dufise nosiyo kuri ibyo bintu uka- ugiye kubyihweza nk'umuntu mu bantu ukabona yuko afite icyo kibazo nagira rero mbaze uwo mutumire yuko botegekanya ibintu by'amaforomasiyo ku bantu bakurikiranye ibyo bintu nk'abanyeshure kugira babikurikiranire hafi kuko ntakekeranyo ndazi neza yuko baravura n'ibyo bagafasha abo bishoboka ko bakira n'ibyo hari izikira n'izidakira iyo basubiye rero muri ya sosiyete igoye kubamwo n'ubundi ikibazo kira- kiragaruka kikabagarukabwo none ndamutumire ntabwo mwe mushobora kwakira kabiri karenga bivanye n'ukungene sosiyete bashikiyemo muhejeje kubavura yabakiriye cyabura yabafashe murakoze urakoze cyane emile reka twakire na andire andire uranyumva
ndakumva jeni mwiriwe mwiriwe neza igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
yego nashaka kuvuga ku ku byerekeye iyo by'aba- by'abantu ba- barwaye mu mutwe Eh, nashaka kuvuga ku cyerekeye u rwanda u rwanda ni ni ni- ni intuze nziza bafashe eh, intego nziza bafashe yo gu- yo gufata abantu bo mu butegetsi n'aba- n'abashinzwe umutekano kugira ngo ba- batore abo bantu barwaye mu mitwe mu mihanda inyuranye mugabo nkagaruka ku banyagihugu babo b'abanyarwanda ukuntu bafata abo bantu babafata bu- nyine baza ko babafata nk'i- nk'i- nk'ibikoko baba batunze urumva nyine ko ari umu- a- aba ari umuntu mbwa kuri bo so umuntu iyo nyifoto ntabwo ari nziza hanyuma nashaka kubaza ikibazo eh, uwo mutumire eh, we yoba ariko arakora iki kugira ngo abwire leta y'u Burundi nayo ikore nk'uko ku rwanda ibwirize aba- abayobozi bose bo mu burundi na- n'abashinzwe umutekano kugira ngo eh, bakure abantu mu mu mabarabara babasaza urabona harimo wenda abagenda bari gusa harimo abagenda bambaye harimo abagenda baririmba bavuga ibintu abagenda babivugana yoba ariko arakora iki kugira ngo abwirize leta y'u- y'u burundi kugira ngo nayo ikore nk'uko k'u rwanda hanyuma nashaka kumubaza ikindi mbega iyo umurwayi mbona mbona umurwayi a- a- aje kuvurwa kwa rujanti hanyuma akagira mitende iyo ageze muhira birasubira bikanka hari imiti ga- baba bamutekereye iza kubira amufashiriza muhira kuko ndabona harimo abo tubona ba- ba- bava ngaho bamara y'amezi atatu ane bagataha muhira ariko wenda bagaca- baka- ba- bakagaruka bakagaruka kuko ba- ba- baba batakize hanyuma ikindi nashaka ku- ku- kumubwira eh, iyo bari karakora iki kugira ngo abwire leta eh, kubera iyo iyo iyo iryo vuriro ri- avuga ko rifise imiti mike cyane iyo hantu ibyo biba biva ku mahera y'agaciro ataboneka ko- kw'abantu bajya kurangura hanze yo- yogira inama iyahe leta y'u Burundi kugira ngo ishobore kuronsa ah, amafaranga y'agaciro kugira ngo baze kurangura iyo miti n'icyahe baba bari kugira kugira ngo bafashe Ah, imi- aya mavuriro mato mato numva yadonaguye hirya no hino za kirundo za he za ambe za ngozi za kinindo za he za rutana kugira ngo nabo bafashanye na n'iryo vuriro rya rya ntuzenya ryo mu kamenge kugira ngo turabe ko abantu barwaye mu mutwe bogabanuka murakoze
Ye, urakoze cyane andire reka ubwo mbere yuko twakira abandi mbanze nk'umwanya frere ipolite kugira ngo abanze asubize Eh, nagira ngo muhere kuri iki kibazo cya emile uretse ko hari aho bahurira baganisha ku byerekeranye no kuba mwafasha leta kugira ngo haba muri biriya bya sensibilisation y'urwaruka mu rusobanurira iby'indwara zo mu mutwe cyangwa se icyakorwa kugira ngo imiti ibashe kuboneka no mu bitaro bikeya ndetse n'ak- n'akarorero i- uburundi bushobora gufatira ku rwanda
Eh, murakoze reka ndabwishyure mu majambo make ngerageje ntibigoye cyane uwa mbere yavuze ati none nta baguma- nta bashobora kuza bara barwara iwanyu bongera bagaruka ego kijyanye n'iki mbavuze cy'uko aba benshi bataramenya indwara zo mu mutwe bituma rero badafasha ab'iwabo mu mugambi nk'uko utegekanijwe hariho umuvuga mu gifaransa itwa strategie nationale de santé mentale iherutswe gutegwa ko igikumu n'umushikiranganji ni ukuvuga ni strategie ni politike ni uvuga y'igihugu y'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu burwanya sida itegekanya ingene igisata cy'indwara zo mu mutwe kizotunganywa muri ubu bushikiranganji harimo rero byinshi bizokorwa harimwo n'ingene abarundi bofashwa kugira baze barabwirwa nuvuga sensibilisation mu gifaransa n'ibijyanye by'indwara zo mu mutwe rero muri rusanzwe muzi yuko ingene ubushikiranganji butunganijwe buva mu barundi mu banyagihugu buduga gushika muri minisiteri novuga nka mu gifaransa novuga ni ni nka triangle yerekana ingene ingene ama ubuvuzi butegeza kugenda n'ingene inzego zizwe ubuvuzi ziteza gukora rero mu gihugu cyose hariho abo bita abaremesha kiyago bafasha abanyagihugu kubumvisha ibi n'ibi bijyanye n'indwara zitandukanye zishobora gufata abanyagihugu rero muri iyo ntumbero leta yaramaze gushyiraho ingene uwo mugambi ingene utunganijwe aba baremesha kiyago ingene bokwigishwa indwara zo mu mutwe ingene umuntu wo mu mutwe arwara ibimenyetso n'ingene yofashwa kugira abanyine basanzwe bamenyere babikoramwo kuko bari mu gihugu cose bari mu mavuriro bari mu madisitirigite kugira abazoze barafasha no guhimiriza abanyagihugu no gufasha abanyagihugu kumva indwara zo mu mutwe kugira ntibibatere ubwoba iyo babonye umuntu wabo arwaye mu mutwe canke babonye umubanyi arwaye mu mutwe kugira bamenye ico bamubwira n'ingene niyo bamubwire n'ingene yokwivuza canke iyo yoja kugira yivuze umwumviro yuko ni umugambi wategekanijwe hasigaye yuko leta irondera uburyo barabitubwiye yuko bariko bararondera uburyo kugira uwo mugambi ukwiragizwa mu gihugu cyose hariho umaze gutangura utaratangura kuko nk'uko nababwiye iyo za rutara turiko turakorera canke aho ubushikiranganji buriko burakorera mu kirundo canke n'ahandi ibyo bikorwa byaratanguye mugabo ntibishobora gutangurira rimwe mu burundi bwose habaho ibice bimwe bimwe uwo mugambi utangurwa ukinovuga uzo urangurwamwo imbere y'ahandi hama abandi bakazoza bariga bakurikije ingene abandi bagiye barakora ivyo bikorwa wumva rero umugambi uriho hasigaye yuko ushirwa mu ngwiro n'abaremesha kiyago nta bandi kuko tuvuze ngo abajene biduhava dutangura ku kutaja mu ntumbero bushikiranganji kuko hari abaremesha kiyago basanzwe babikora mugabo ntawe ubujije n'abandi bifitiye uruhusha ko bashobora kuza barafasha nko mu masengero canke ahandi hari novuga ibindi bikorwa bitandukanye bakaza barabivuga muri ivyo byose biraheza bigaca mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kuko murazi yuko hari amadistrikite abiraba hari amaprovensi sanitaire hariho n'ibindi bisata bijejwe ivyo byose rero baraheza bakabijamo kuko uwo mugambi ni uw'igihugu kuko nabo nyine barakeneye ku abawuteguye barakeneye kubona ingene uriko urashirwa mu ngiro kuburyo umwe wese ntakora ibyo wishakiye kuko umwe wese agize ibyo yishakiye ashobora no gutanga informasiyo zitari zo akazivuga uko utari kuko ashobora gusanga ariko aravuga indwara z'umuti uko atari ko ahubwo ariko arabwira ngo jya kwara umenyi cyangwa jya gusenga kubera atabuhinga bifitiye rero ubi bizokorwa n'ababifitiye ubuhinga bigishijwe bitwa bitwa abaremesha kiyago
hari icyo bari bavuga ati none leta y'u Burundi muri ko mura n'ibyo leta y'u Burundi kirabikora twebwe turafashanya na leta y'u Burundi muri ibi n'ibi bijyanye no kuvura guri kandi uwo mugambi natwe twaragiyemo nk'ibitaro mu kuwutegura ni ukuvuga yuko ubucanganyo bwabukoze bwonyine barasizemwo abandi basanzwe bakora muri bino bisata by'indwara z'umutima kugira bafashe uwo mugwi wari kurategura iyi strategie nationale kugira byose bitungane biheze bije ku murongo urumva rero yuko ni intambwe iriko novuga uburundi bwateye mu kuvura indwara zo mu mutwe hacaje akorera ikindi kijyanyo n'imiti imiti nayo ni ikibazo kigoye ego irakenye kuko ino naho amafarumasi dufate boyizana ikaba myinshi harashobora kuba naho nyine ikibazo cyo kuyigura ikibazo cyo kuyigura ni uko rimwe ushobora gusanga ije izimbye hanyuma ba barwayi bakabura ingene bayigura icyo kirashobora kuba ikibazo ni nk'uko bashobora kuyizana ugasanga bazanye imiti batarabye neza imiti idakwije ibyangombwa kuko hariho aho twigeze nk'imiti wiguze ugasanga mm, duhinda ugasanga kandi ari imiti yaje imeze neza nk'iyo twaguze kandi imeze neza ugasanga eh, baravuga ko idapfi atari imiti myiza cyane Mhm.
nk'uko yategereza ku- kuba kuba- ugasanga rero ni ibintu bitegereza kwitonderwa kuko imiti itegerezwa eh, gu- kwigwa neza yinjira kandi noneho ubushikanganyi bwarahagurutse Mhm.
eh, kuko si uwo ari wese apfa kwinjiza imiti iyo yishakiye rero byogenda buke buke eh, ubu- ubu- ubushikiranganji bukabijamo kugira burabe umuntu wese azana iyo miti nimba azanye imiti ikwiye ibyangombwa kugira ntihabe eh, igira n'abanyagihugu muri radio ko ari imiti ikora cyane ku bwonko ishobora konona cyane cyane ikaba igakoresha kujya kw'amadroge ugasanga ari kironona rero ni byiza yuko iyo miti yoboneka mugabo igasabwa iki ikaza iciye mu mategeko azwi kugira ngo ntiduhabe dusanga turiko turica aricyo twari ko turakiza Eh, mbere- rero hari igihe bayizana muri kamebu kamebu urazi yuko ari igi- ni ikigega c'imiti niyo ni ukundi ca leta kizana imiti barize kuyizana hama baza- basanga bazanye myinshi kubera eh, ata ata amavuriro menshi avura ingwara zo mu mutwe ariho rero no mu kuyizana boyizana bakurikije ibitigiri kugira ntibaze bazana imiti uca ikibundira muri ayo mafarumasi itaguzwe mugabo eh, ku mwaka ku mwaka ubu turabaha twebwe ibitigiri tukabaha n'imiti dukoresha kugira abajya barayishyira muri cya gitabo cyerekana imiti yemewe Mm.
mu burundi n'aho ishobora gukoreshwa haba mu bitaro haba mu mavuriro mato mato cyangwa haba mu bitaro ibi ni uvuga by'ubuhinga ni uvuga ibitaro specialize niko rero Mm.
bivuga Eh, nagira ngo Imiti rero twa- iriho mike mike ni uvuga yego eh, twarabonye yuko imiti yahora iboneka muri iyi minsi yabuze ni ukubera ngo bo- ingo- ba- batubwira yuko ngo izihimbe bakaca batinya kuyizana kuko Yeah.
bavuga bati ngira ngo yo- None se- itagurwa kuko mu mafarumasi ubu myinshi ya- aho twara tuyikora ntayiriho Mm, Ariko, none se hari ubwo mubasha eh, kubona iyo mutekerera abarwayi nyine hari emiri warubajije ati "Ah, abantu hari abo mu- muvura hanyuma bakongera akagaruka noneho andre atese hari imiti mushobora kuba mubatekera kugira ngo bagende bajye kuyenywera mu rugo kubera ko baba batakize neza muri makeya kugira ngo twakire n'abandi
ego imiti tura- nta murwayi n'umwe agenda muhira adatekerewe umuti batwara imiti y'ukwezi kumwe canke amezi abiri ariko rero gusubira kugwara umurwayi arashobora gusubira kugwara akaremba kandi yari asanzwe afite am- imiti ariko arayifata bivana n'ingene afashwe mu muryango wiwe mu muryango w'inimba bakumena bivuga batamwubaha batamufasha ngo bamutahure bakamuryagagura bakamurya bamuha ibyo ibi- ibyo akeneye ni ukuvuga yuko atayongera kuremba kuko yumva yuko ari igicibwa naho yoba ariko arafata imiti agahita asubira kuremba agasubira kuja mu bitaro rero ibi byo kurwara ataha agasubira kuremba ntibivana nuko ariko arafata umuti cyangwa atari bidi ibintu bikomeye cyane ni byinshi cyane kuko umuntu abivuze arashobora kuba ariko arafata umuti mugabo agaca asubira kurwara ibyo rero ntibigutangaze yego hariho n'ababa ariko barawufata umuti akawufata nabi bamubwiye ati tunywe inzoga agashyiramo inzoga bamubwiye ati ntukore iki akagikora ntunywe itabi akarinywa ugasanga rero aca asubira kurwara kuko atubahirije ibyo muganga yamubwiye Mhm.
nta murwayi n'umwe ava ngaha adatekerwa umuti bose baratekerwa umuti mugabo nk'uko nakubwira nteje kubivuga ibyo ntibi- ntibi- afise umuti ntibibu- ntibivuga yuko adashobora gusubira kuremba nabibabwiye igituma rero ababibaza yuko tutabatekera imiti turayibatekera neza cyane bakayitwara tukanababwira tuti niyo uri kurawufata ukumva yuko eh, ukuremereye canke hari izi- ibindi bimenyetso by'uko uriko u- u- kugarutse nabi uraheza uterefone itahugaruke bagusigurire canke baguhindure ibyo byose turabivuga mugabo rero hariho n'abayihagarika kubera ata buryo baronse agatike ko kugaruka gutora umuti naho iyo bafashwa na bwa bushirangaje bwo gufatana mu nda bita solidarite ugasanga kuko solidarite ntimuha itike imuguriye uwo muti ugasanga itike yayi- yaribuze bigaca bituma ahagarika canke akasanga uku kwezi yaronse tike ukundi kwezi ntiyaronse tike ni ukuvuga yuko aza ukwezi yaje ukundi ntiyagarutse ugasanga rero iyo ariko arafata umuti nabi nabyo bica bituma asubira kandi kuremba urumva rero ni ibintu byinshi cyane umuntu yo yo yobanza kwiga neza mbere yuko vu- yuko umuntu avuga ngo ni umuntu wasubira kurwara byagenze gute Mhm.
urumva biragoye ni byinshi cyane bituma umuntu ashobora ni gusubira kurwara byinshi bagomba rero kubahiriza inama z'abaganga undi avuga ati none mukora nayo mavuriro gute ingene dukora n'ayandi amavuriro nk'iry'igitega n'iry'ingozi cyangwa aturi mu aha mu bya rutana imi turafashanya imiti umuti turonse abatawufise igitega aha uhari turawubaha aha tu- igitega bawufise twe tutawufise barawuduha nuko nuko niko bigenda iyo turiko turavura naho muri za klinike mobile mu rutana naho nyine imiti tugenda tuyitwaye hanyuma hariho n'iyo turonka iyo twarose nk'abadufasha bakaduha mike mike nawe twabibasigira tuti iyi miti turayibahaye muzo bandanye muza murayifashisha abarwayi uko rero niko turiko turafashanya Mm.
mugo rero ikibazo mbona ubu gushika ubu ni ikibazo ca ntaho nikora kandi murazi yuko ubushikiranganje budashobora gufasha bose ngo bubishobore rero ba ntaho nikora ariko rero harimwo n'ishaka rike ry'imiryango kuko mm, hari uwo nabwiye nti none kuvuga nko mvise amafaranga ibihumbi bitaro byo kuvuza umu- umurwayi wawe kuronka icupa ry'umunsi wose n'igiti cy'inyama umva bi- umva byumvikana yuko umuntu aronka igiti cy'inyama n'icupa ry'ugwagwa iminsi yose akaca avuga ko- ko yabuze ibihumbi bitanu byo kuvuza uwi wumva bi- biba byumvikana hariho no gushaka gu- guto canke kutabitegera imi- kw'imiryango y'abagwaje mu mutwe urumva yuko ingorane ziri hose mu bisanzwe Mm, imiryango rero yagombye gufatanya na leta nk'uko kugira ngo nyine bite kuri abo barwayi hari bamwe bamaze kutwandikira nka martin sengiyumva ati abarwayi bo mu mutwe ni abantu nk'abandi ati leta ikwiye kubafasha leta rero ntabwo yakora yonyine idafatanije n'imiryango kugira ngo abarwayi babashe gukira reka twakire na fiston kuri telefone fiston uranyumva
reka ndabumva Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ikibazo cyane ntabwo kwanza na
telefone yawe ko imeze nabi se fiston
ukuntu usanga hari abiyereza abarwayi bo mu mutwe reka tu- ugasanga- Fisto reka twongere tuguhamagare telefone yawe irimo kuvuga nabi reka tube twakiriye ntakiruta imana hanyuma turakugarukaho mu kanya tutababarire ntakiruta imana uranyumva
yego ndabumva cyane ye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego ikibazo cyanje nasha- banza mu- ndamukirize kwanza uwo mutumire furera ndakuramukije yakumvise
yego cyane jewe i- icyiyumviro cyanje ubwa mbere nashaka ndamubaze furera ko mbona eh, numvise mu rwanda ngo bari mu isekeza ryo gu- ryo kwegeranya ahantu hose hari abarwaye kugira ngo babajyane kwa muganga mbega ngaha mu burundi hoho ntacyo busaba leta kugira ngo ibafashe nk'uko mbona mu mabarabara menshi dusanga hariyo abantu bafise mwene iyo ndwara bamwe usanga bari mu mayarara bariko baratora imicafu barya abandi nabo nkino mu gisagara bamwe bamwe ngira ngo iyo muriko muraja mu mabarabara murababona ndetse n'ahatari ngaha mu gisagara bariyo abo abo usanga imiryango yabo nyene yarabataye bakaba bo ngaho mwibarabara nyene aho bwije bageze niho barara usanga barara mu gahinga badataha mu miryango yabo ntaco bosaba leta nabo kugira ngo ibafashe ko mbona umengo ibitaro by'abarwayi bo mu mutwe umengo ni bikeya biri kurusha ingaha ah, mu mu burundi hanyuma ikindi cyiyumviro cya kabiri nashaka guhanura abantu mwene abo o, ba- baba bafise umurwayi kandi babona indwara arwaye murabona ngaha mu burundi ibintu by'amashengero byinshi byarabaye byinshi bimwe bimwe umengo bishaka kuba nk'utudumbidumbi ari bo mwe nabo usanga iyo umurwayi arwaye batamujyana kwa muganga ngo tugiye kumusengera ngo tugiye kumusengera ugasanga umurwayi arasinzikaye mbere mbere no gupfa agapfa rero nahanura abantu mwe nabo o, ko imbere y'uko umurwayi agwa- agwaye imbere yo kumujyana kwa mu- kwa- mu kwa rumenyi cyangwa kumusengera babanza bakamujyana imbere y' kwa muganga murakoze icyumviro cyane cyari icyo urakoze cyane ntakiruta imana twakire na emmanuel emmanuel uranyumva
ndabumva cyane ye ikibazo Hanyuma cyawe wowe na- cyangwa igitekerezo
nagomba kuvuga turabye nk'ibihe uburundi buba buriko buracamo muri iki gihe uwo muvuzi arabye arashobora kuvuga yuko bigenda bigabanura izi ndwara zo mu mutwe cyangwa biba biri mu- mu byongereza abarwayi hanyuma ikindi nacyo turabona yuko nko ku bintu abantu baza barihereza nk'itabi cyangwa aha ndavuga urumogi cyangwa inzoga nyinshi abantu baza barafata biba birimwo mu bintu bimwe bimwe bituma umuntu usanga umutwe we wahindutse ugasanga nta nta afashwe n'ubwo burwayi ko mbona ibyo bintu abantu bagomba babifata mbere rimwe na rimwe ugasanga hajya ku mabarabara nk'aba- nk'ahantu hakunda gukoranira abantu benshi ugasanga urumogi bararunywa kenshi ugasanga bamwe barabizi muri za polisi ariko ugasanga ntibashoboye kubihagarika mbega babona hoho ata kibazo gishobora kuvamwo cotera izo ndwara murakoze urakoze manweri reka ubwo nk'umwanya frere polite akusobanurire agusubize ku- abasubize kuri ibi bibazo na nta kiruta inka ah, muri make y'ubwo kugira ngo tubashe ku- kwakira n'abandi frere ipolite Eh, eh, murakoze uwa mbere yabagije avuga ati mbega ko twumva mu rwanda ariko baragira isekeza mbega mu rundi ho nta sekeza riri kuryoba kugira eh, abo tubona mu mayarara baze barava mu ba- babugwe eh, niko uwa mbere yavuze icyo ndakivuga ko iyi ndwi yose turimo yahariwe novuga iri mu yatanguye ku ita- itariki icumi niho numu- uno munsi mpuzamakungu hari indwara zo mu mutwe ni ukuvuga rero yuko ubu turi muri iyo ndwi nyene yahariwe novuga indwara zo mu mutwe Eh, murumva yuko ejo kuva ejo mwaratanguye kumva no hirya y'ejo no muri iyi ndwi umushangangira aribyo bita dekararasiyo arabivuga wemesi nabo nyine barabi- baravuga yuko ah, baratanga dekararasiyo niko novuga mu gifaransa hanyuma n'ibitaro narababwiye yuko ejo twagaburiye abarwayi tukabicisha ku maradiyo ejo hose byaracyiraca ku maradiyo ibi i- biri muri wa mugambi nyine ubu nabwo bwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu burwanya sida bwafashe uyu mwaka eh, bw'uko iyi ndwi izoharigwa novuga ku isekeza kumvisha abarundi iby'indwara z'umutwe n'ingene bokwivuza rero n'ibi turiko nabyo nyine bijanye no muri iyi ndwi isekeza ariko riraba niryo kumvisha ahubwo ujya muntu wese amufise ubunyene yuko atomujana kwa rumenyi canke ngo amujane mu masengesho canke ngo amuhebere mu iyarara ahubwo yomujana kwa muganga kuko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwarugura iryo sekeza nibyo turiko turakorera ko ubu nyene tubwira umuntu wese atumva yuko umurwayi wo mu mutwe ni umurwayi ashobora kugu- agwaye indwara isanzwe nk'izindi ashobora kujyanwa kwa muganga akavurwa akoroherwa agasubira mu buzima busanzwe rero ahubwo isekeza turiko turagira tugira isekeza mu miryango y'abafise abarwayi bo mu mutwe canke abababona kugira babajane kwa muganga ntibajane kwa rumenyi kuko hejeje kubivu- umwe hagiye kubivuga ati amashengero yabaye ndanse bamwe bavuga ngo turasengera aba- canke dusengera abamugabo ntibakira ahubwo twusaba yuko bajyana rero isekeza turiko turagira ni uko ubu nyine umuntu wese amufise yomujyana kwa muganga nimba ayamujyanye mu masengesho cyangwa yamujyanye kwa rumenyi namukureyo namaze kubabwira aho bavura bajyane babavure niyo sekeza niso- niyo sekeza ubu ubushikiranganji bwasi bwatanguye kandi tuzobandanya gushika umunsi w'itariki mirongo ibiri aho umunsi mpuzamakungu hari indwara zo mu mutwe uzoheza uh, ukabera hariya mu mu rutara nk'uko nabivuze wumva atari isekeza rikomeye ryotuma abarundi biyugurura bakamenya indwara zo mu mutwe ahubwo babanyegeza bakabanyegura bakabajana kubavuza nicyo rero novuga uwundi ati mbega ibi byabaye none ibitigiri biriyongera cyangwa ntibyiyongera ibi biragoye kuvuga kuko nta nikigwa na kimwe kirakorwa mu burundi ngo cerekane ibitigiri nimba biterwa n'iki biragoye mukaba ico ndico mubi ahantu hose habaye ingorane nk'izi tuza turacamwo amagara y'abantu yo mu mutwe arasinzikara Ni- hari ibica biboneka ubwo nyine canke bikaboneka haheze iminsi muri ico nokubwira coco sinokubwira yuko amagara meza yo mu- y'abarundi ubu ameze neza kuko eh, ba- ibitigi bashobora kuba biriko biriyongera mugabo biragoye kuvuga ngo vyongera ku rugero rungana gute kuko ntawe uragira ivyigwa ngo abirabe mugabo rero ndashobora kwiyumvira none nk'ibi byabaye mu mu makartier muri ibi ibi- ibi byabaye umwaka uheze urashobora kwiyumvira uti none ubu abantu babayeho gute hariya mu makartier kiyumvire nawe rero narabona nk'umuntu ariko aragona konteneri ashira mu ibarabara kurwana n'abapolisi kugira gute ibiki biriya byose noneho kirani bakubwira abahinga baravuga yuko ahantu habaye ibintu nka biriya byabaye umwaka uheze biragoye yuko abantu babijamo batanyoye urumogi baragira urumogi kugira barinde ashobore kurara urubunda adasinziriye a- u- arinde nyine ku- guhangana n'uyu n'uyu ibyo byose biteza none ibigo bica bijyanye rero kuba bijyanye n'uyu yavuze ibijyanye n'urumogi urumogi rwo rwabaye ndanse inzoga rumva cyane cyane mu bakiri bato none aba- abakiri bato nibo twabona ba- bi- bi- bari mu mamanifestation bagira gute biriya byose n'ibibazo uca wumva uti none bariya abantu bari hehe banyura urumogi bamwe kugira bagira ibi ubu bari bari mu makartier ntibashobora ntibazi iyo bajya n'iyo bava urumva ni bamwe ubu nyine barafise ibibazo bikomeye cyane simbuze Ibyo byose rero by'ibiyobyabwenge n'ibiyayuramutwe.
hariya yosanga ari ibibazo bikomeye cyane Mm. Ya- ya- yibazaga niba bishobora kongera umubare w'abantu barwaye indwara zo mu mutwe abakoresha nyine ibyo biyayuramutwe cyangwa se ibyo twita ibiyobyabwenge
ni ibiyobyabwenge nyine babyita ibiyobyabwenge ibiyayuramutwe wumva ikiyayuramutwe nyine wumva ashobora kongereza ingwara mu mutwe kirayayura umutwe nyine ni ijambo riravuga ngo ni ikiyayuramutwe umuntu amaze kuyayuka mu mutwe urumva yuko aba yamaze kurwara ubwonko burayaga ibiyayuramutwe urubu- urumogi na- n'ibindi bi- bijyanye nabyo inzoga za zindi bikorera zi- zi- zikaze canke n'ibindi hariho ibindi bacisha mu mazuru canke za nshinge biteya ivyo byose n'ibayuramutwe bi- ni bituma ubu- abantu bagwara mu mutwe rero uko vyiyongera niko n'ibitigi bizoza biriyongera kandi simbona umenga nta buhinga buriho bu- bu- bu- bukomeye cane bwo kubituza ariko nibaza yuko leta izohava ibibona iga- iga- igahaguruka kugira ivyo byose biza biratuza kuko ni ibintu na twebwe tubona biku eh, biriko birazana ingorane ngaha mu mu kigo ariko usanga dufise abo bita abanywa ibiyayuramutwe bacika nka- nka batanu icarimwe no kubatunganiriza biragoye ko si abantu boroshe kuvura nk'abantu barwaye ingwara zisanzwe n'abantu bagoye cyane turabibona kandi turabona yuko ari benshi noneho aho ugiye ngaha nk'ibujumbura icyo bita ngo amarigara usanga wumva urumogi ruriko ruramugota bariko bararunywa ibyo byose rero ntivyijana bironona amagara yabo yo mu mutwe rero nibaza yuko tutaravye neza ibyo nabyo bishobora kuba eh, inta bishobora kuba intango y'u- yo gutuma abantu bagwara mu mutwe kubera bafatanyira ibyo biyaramutwe urumva ibiyayuramutwe nyine urumva umuntu yamaze kubifatanyira acayuka mu mutwe Mhm. birumvikana Eh, reka twakire na jean doduye ku murongo wa telefone jean doduye uranyumva
Ego ndabumva namahoro.
ni amahoro nawe se
Ego naje ndashima.
Mhm. ikibazo cyawe cyangwa Hanyuma- igitekerezo
Ego na nakabazo nashaka kubaza uwo muganga.
Mhm.
Mu ntango eh, yavuze ko ingwara zo mu mutwe ziri ubwoko bubiri ni kuvuga hariho izikira n'izidakira. None eh, iz- ku- ku- kuri izo ngwara zidakira abo ba- abo bagwayi baguma mu bitaro baka- bakaguma bakurikirana ngaho nyene mu bitaro canke nabo haragera igihe bataha imuhira iwabo bakarungika aba- ababijejwe nk'abapsikologe cyangwa nabo nk'abaganga baguma bakurikiranira muhira bo bo- baguma bakurikirana aho nyine muhira cyangwa nabo baguma bakurikirana aho mu bitaro hanyuma ikindi kibazo biri eh, jewe gushika ubu ndataho kuri indwara zo mu mutwe ico ziva kuko kenshi hari- hari- hariho nk'aba harya nk'ahantu ni- ni- nk'umuntu apfuye nk'umuryango urashoboye kubona umuntu aguye guhumura agatemba Eh, mpora ndibaza ko biba bitumwe n'ubwoba ni ikibuga cyo sinzabona by'ukuri icyo indwara zo mu mutwe ziva ko hari habavuga ko yego nibyo ibiyayora mu mutwe ko bariko barabivuga urumogi biki rero nta kindi kintu coba gituma kweri haba i- i- izo ndwara zo mu mutwe nk'amwe rw'abashakashatsi mukunze eh, kuba mubikurikira kandi mubikoreramo yego murakoze urakoze jean de dieu ndumva tuzashaka umwanya tukaganira ku buryo burambuye tuka- tukareba icyo kibazo cy'indwara zo mu mutwe impamvu zizitera zitandukanye Ah, kubera ko muri kiganiro ubu ntabwo twabona umwanya uhagije ariko ubwo tu- ndumva tuzabigarukaho ibyo ari byo byose Na- aragusubiza mu magambo makeya rero Ah, frere hippolyte ah, mwasubiza Yego.
jean de dieu muri makeya icyo bijyanye cyane cyane n'abo barwayi badakira uko mubafasha niba bafashirizwa mu rugo hari amuboherereza abantu muboherereza kujya kubitaho no kubagira inama hanyuma rero n'ibi avuze bi- bishobora kuba bitera indwara zo mu mutwe
Eh, murakoze cyane reka nishure bi- mm, muri makeyi Eh, ngira ntiyabyumvise sinabisiguye neza navuze yu- hari uwari yambagije yuko eh, mwarimu mwari mwambagije yuko eh, ingwara zikira cyangwa zidakira ndababwira nti ziri mu migwi ibiri hari zikira n'izidakira rero iyo umuntu amaze kurwara indwara novuga idakira bayita koronike ni ukuvuga yuko bita bisaba yuko afata imizi- imi- imi- imiti ubuzima bwose mugabo si ukuvuga yuko atorohewe aravurirwa ngaha mu bitaro akoroherwa hanyuma agaheza agasohoka ibitaro agatekerwa imiti akaza arayifatira muhira iheze akaza asu- agasubira kugura iyindi si ukuvuga yuko aguma ngaha oya aba yarakize no- ntaba arakira aroroherwa mugabo yangwara ntikire kuko yamaze kuba koronike akaza arafata rero umuti ubuzima bwose mugabo ari muhira mugabo rero birashobora gushika agasubira kuremba hamwe muhira batamushobora agasubira kuja ngaha mu bitaro agashobora kuvurwa neza atoye imitende agasubira agataha mu muryango iwe eh, canke mu bandi bose bo- mu- mu- aho ahaba agasubira mu mirimo isanzwe nimba yarayifise agakora akazi gasanzwe rero urumva ntaguma ngaha kuko ntibishoboka aha nta nabo dufise baguma ngaha noka abo tuzi aha hari umwe gusa novuga yuko ata ntawe yari kujya kuko ntabiwe afise yaragwaye hama turabure iyo tumujyana aha harume gusa abandi bose barabugwa hama bagatora mitende bakabanda bayifatira imiti iwabo rero na ba bandi baca bapfa- ba- abugwa bakamuha imiti canke abapsikologe bakamufasha ugasanga arorohewe arakize hama n'imiti bakayimu- bakamuyimukura ko ntazosubire kuyifata agaca abandanya ubuzima bwiwe rero urumva ntibaguma ngaha bayi- bayifatira imiti iwabo ni nka kujya kwindi ndwara idakira umugera umugera yagwaye ntaca aguma ntajya mu bitaro arafatira imiti muhira arivuza hama akajya mu bitaro cyangwa urwaye umutima ntaca aguma mu bitaro yaravugwa hama akajya mu mi- muhira agafata imiti mugabo iyo iyo arembye iyo agize kirize aracasubira kandi mu bitaro bakamufasha mugo ntaca agwa mu bitaro ubuzima bwose ibyo ntibishoboka kuko eh, ni ingorane uko nyene bitandu- izo ngwara mvuze zose zitandukanye n'ingorane mu mutwe kuko kenshi ntibamutahura nicyo gituma ngira ngo mu miryango bica bigora ingene bamufasha mugabo bisanzwe ntabaguma ngaha bose baza bara- barivuza bataha bafata imiti baza kuyifatira iwabo hanyuma rero ibitera indwara zo mu mutwe nabyo bimwe aciye abivuga yavuze ibiyayiramutwe aciye abivuga yego hariho rero n'ibindi bibazo by'ubuzima usabura gusanga umuntu yarabayemwo akabura ingene abitora ibinyishu ugasanga biramuremereye cyangwa ugasanga afise inguvu nke zo kubyakira akarorero nokubwira hariho nk'ibyashitse hariya mu ca gihe isoko risha ugasanga umuntu yari afite utuntu twose tuce tumuherako arabuze iyo iyaba n'iyaja shinge na rugero ugasanga atanguye bimwita ngo kuyingwa ibyo bigashobora no gutuma agwara mu mutwe ni ni- ahanini nibi- ni ibibazo byinshi umuntu agwa- agwara ibibazo by'umuryango byo muri sosiyete niko novuga ingorane zi- nyinshi nizo zituma abantu bagwara mu mutwe mugabo rero abahinga baravuga yuko hariho n'ingwara novuga novuga em, mu gi- mu kirundi biragoye genetike Eh, ziba mu ariko ziri ku muryango rugero rutoyi eh, barabivuga abahinga yuko hari indwara genetike usanga ari nka nka nka papa yaragwaye umutwe ugasanga n'uwundi mu mwana we yarayigwaye ukajya ugasanga mu mu- mu muryango bagwaye ari batatu bane iyo ni indwara yo- novuga y'umuryango ariko rero bavuga yuko abahinga bavuga ngo ni igice gito cy'indwara zo mu mutwe indwara zo mu mutwe kenshi ziterwa ni n'ibibazo byo mu buzima umuntu adashobora ku- ku- gushobora kubamo bikamugora kwakira ugashobora gusa- agahava rero ashikaho ah, umuntu ajya kwakira akagwara mu mutwe aho ushobora gusanga rero atata- atangura kwe agatangura guhinduka inyifato ukabona nimba hari uri utangura kuririmba cyangwa ugasanga arayinzwe ntakivuga cyangwa ugasanga amenagura ibi wumva ibi ibi novuga ibica bibyerekana eh, bica biba byinshi ko agwaye mu mutwe ariko ahanini ingwara zo mu mutwe ni ni ingwara nyine zifatira mu byo tubayemwo mu mu buzima bwa bwa misi yose Mhm. kandi nk'uko mwabivugaga buri wese ashobora kuba yarwara indwara yarwara indwara zo mu mutwe
umuntu wese ashobora kurwara indwara y'umutwe reka si ukuvuga ngo ngo yagwaye ngo kubera ngo akenye canke ngo ngo adakenutse oya umuntu wese hajya bihe turihenda tuvuga ngo nta muntu hajya nta muntu adafite ingorane n'umwe nta n'umwe ntibishoboka nta n'umwe baraguhenda atujya afite inzozi itanu ntashobora kurwara mu mutwe kuko atuje canke afite imodoka canke afite indege ikibuza ko ashobora kurwara mu mutwe none kugira indege canke kugira inzozi itanu ico bi- bivuga yuko atangorana umuntu aba agifise oya bira mu- umuntu aguma- agumana ingorane ibyi arashaka kugwara uwo ari wese rero mu mutwe nk'uko nabiba- na- nk'uko nabibabwiye hajya nta n'umwe abura ingorane uko umuntu gusa batazi umu- atazibwira bose mugabo ni ukubwira yuko ahanini igitera indwara zo mu mutwe ari ibibazo by'ubuzima nk'uko dusanzwe tubizi twese eh, cyane cyane iyo umuntu yabuze ingene abyakira akabura ingene agira ukabona ana- ameze neza mu maso mugabo ugasanga ara- hari ikindi atavuga urazi yuko n'abarundi dukunda kuvu- ntitukunda kuvuga umurundi agira ingorane kurumva ngo umugabo ngo a- ngo arira ngo ama- ama- ngo- ngo ama- Atemba ajya mu nda.
amosozi ajya mu nda Ah, yamosozi nyine akajya mu nda akajya mu nda akajya mu nda akajya mu nda ahubwo ngira ngo indeka zohava yuzura cyangwa ukuzura ukabona agwaye mu mutwe
birumvikana birumvikana niko nabivuga
Ubwo, ah, u- ibibazo byose akomeza abi- abi- abitwikirira imbere mu muri we hanyuma byageraho bikaza kumurenga
bikamurenga agaca buriya rero ingene agira mu kaboko bibaza ngo ari umugabo ngo ngo ngo urumva ngo yasindiye sinerekane ko mfise ikibazo mm, urumva bohava bantwenga canke ikintu ugasanga umuntu ariko ariboha ntavuge ukuri yuko afise ikibazo ngo afashwe ugasanga rero mu nyuma ya- byaba- bya- byamukomeranye Eh, nibyo rwose kuvuga ikibazo umuntu afite nabyo bituma atura umutwaro aba yikoreye Eh, nagira ngo twibutse Eh.
abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umutumirwa wacu muri ikiganiro muri isanga aho tuganira ku ndwara zo mu mutwe n'uburyo zivurwa abazivuriza kwa rumenyi abazivuriza mu babasengera byose umuganga frere polite amaze kudusobanurira atubwira ko icyiza ari ukujya kwa muganga nagira ngo rero muri make mu kanya gatoya dusigaranye mutange inama muri rusange ku bakurikiye radiyo ijwi ry'amerika
ni murakoze cyane no muri makeya novuga nk'uko twari twabye twibanda ku ku bibazo abarwayi mu mutwe bahura nabyo bagiye ku kwabarumiye cyangwa mu masengesho namwe nakibwa n'icyo ngaruka ko ntusaba yuko imiryango yose yose yose umuntu wese afite abona yuko umuntu wiwe asa n'ufite indwara yo mu mutwe yo kwirinda kujya kwa rumenyi ko kwa rumenyi ingorane ihari uwo utwaye arasinzikara ntakira kandi rumenyi ashobora no guteranya n'umuryango wose murakoze cyane rero naka niwe yakwikiye naka niwe yakuroze murakoze cyane frere polite imana irakiza mwakoze namwe kudutega amatwi mugire ibihe byiza